iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro by'ino genekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya gatanu ijuru rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya aba bantu bafatwa usanga ari indongozi ahanini zigezwe umugambwe ugasanga ku bisanzwe bari basanzwe bafite n'ibibazo n'ubutegetsi bwaho basanzwe bafite n'ibibazo na ba musanteri kubera bafise imigambi yo kugerageza kuraba ko fnl idashobora kuvugwa Nieme Magera umuvugizi w'umugambwe FNL uyobewe na Gatongwasa atera ivyatsi hagarikwa ry'abanywanyi b'uyu mugambwe rimaze iminsi rivugwa muri commune Nyarusange intara ya Giteka iturukamwo bamwe mu bahagaritswe bamirira kure ko abafashwa ari aba FNL bayoboka Gatongwasa turabigaruka ko mukanya Nongere ngire mwiriwe nari ndabice ku masonga mukanya umugambwe FNL uyobowe na Gatongwasa umenyesha ko abanywanyi bawo bagera kuri 17 bo mu ntara ya Zagitega na Bujumbura batawe muri yompi muri no misi itati heze umuvugizi w'uwo mugambwe Eme Magera mukanya abwije rya Amerika kwiryo hagarikwa ry'abanywanyi b'umugambwe avugira ari umugambi leta ikomeje wo kuburabuza ibikorwa vya FNL ya Gatongwasa yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Gwema
turabyemeza yuko aba bantu bafatwa usanga ari indongozi ahanini zigezwe umugambwe mu rwego rw'intara cyangwa mu rwego rw'amakomine ugasanga ku bisanzwe bari basanzwe bafite n'ibibazo n'ubutegetsi bwaho basanzwe bafite n'ibibazo na ba musanteri kubera bafise imigambi yo kugerageza kuraba ko fnl idashobora kuvugwa igitega bafashwe ejo hari abandi bafashwe mu gatumba batandatu hirya y'ejo hari abandi banyurujwe muri birare hamaze nka shimimana matusi yanyujijwe ku murango abasanzwe azijwe umugambwe amakuru atugeraho ni uko abafatiwe inya rusange ngo bashobora kuba bazira ubwicanyi bwakorewe aho hantu inya rusange ibyo ngibyo mwebwe mubivuga hege ibyo ni ibintu nyine usanga ubutegetsi iminsi yose buragerageza kwigobyora bukagerageza kugira insobanuro ubutegetsi bwe nyine harimo n'igipolisi buvuga yuko uwo muntu yatewe n'abasuma urumva rero ukuntu bashobora guca bafata iby'abasuma bagacagira bagafata indongozi za fnl nabo karere kandi bavuze ko ari abasuma kandi aba fnl atari abasuma abo ntibaronde abo basuma muga ntibaca baza gufata aba fnl kuri mwebwe se musanga impamvu abayoboke banyu bakomeje kwibasirwa bafungwa nk'uko mubivuze bamwe bakanyuruzwa impamvu yaba ari iyihe impamvu ni nko gusa kubera mu burundi inkuru nziza agume ari ku kibuga cyonyine fnl iguma ari uwo mugambi wonyine uhari ukuvuga ko bakoresha ingufu zose bakoresheje ubwicanyi bakoresheje kwangaza abantu uburyo bwose bushoboka kugira ngo umushinga amateka agatorwaswa ntasubire kugira politike mbere imigambi tuzi ubutegetsi bwateguye ni ukuvuga yuko bakeneye yuko umukuru w'umugambwe mu kwezi kwa kane nibura ibura itariki mirongo ibiri akaba yazimanganye bamwishe noneho bagakora ikirobere bakavuga yuko noneho habaye ibitero muri za bujumbura muri za cibitoke z'amakamba ati noneho we yaguye muri ibyo bitero cyangwa niwe yari inyuma y'ibyo bitero ibyo rero n'amakuru dusanzwe dufise urumva rero umugambi uhari bagomba kugerageza kumara gufata izo ndongozi zose zisanzwe zirongoye abandi na cyane cyane mu rwaruka kugira ngo fnl abantu bose bagira ubwoba fnl izimanga bwana eme magera ibyo muvuga mubifite ibimenyetso ibyo tuvuga turabifite ibimenyetso ni ukuvuga yuko turafise abagenda mu manama baratubwira bakatubwira amanama aho yabereye uretse n'ibyo turafise ibindi bimenyetso simusiga byerekana koko ibyo bintu biba byabaye abo bantu baba bahari mbere usibye n'ibyo bica byerekana n'ibyo baba bakoze muri izo nama niho haca hatangwa kuza harafatwa abantu ku bwinshi ntibyumvikana ukuntu mu minsi nk'itatu hafashwe abantu cumi n'indwi ibyo si ibyemezo ko ibyo batubwira iby'amakuru tuba dufise ibyo tuba twumvise ibyo baba badufatiye none bica bigaragara none wumva ibyo bintu tutobyemeza gute kandi inganda ziko ziratikira bwana eme magera umuvugizi w'ishyaka fnl iyobowe na agatorwasa turagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye radijwi ry'amerika murakoze cyane tukiri kuri iyo nkuru nyene umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu ntara ya gitega fidel d'antoine nsabimana yavuganye na musitanteri wa komine nyarusange aho abayoboke ba fnl umunani bafashwe ku munsi w'ejo ahakana ko abafashwe ari aba fnl ya gwasa ferdinand nkurikiye arongoye komine nyarusange asigura ko abafashwe ari abagizi ba nabi
jewe ndabibeshuze cane gose yuko abantu atari abayefumeri y'amasohoza ariko arakora uwo bikeze wese canke uwo batanze ko inkuru arafatwa kugira agirwe ko amatohoza nuko umuntu yaguye mu ikosa canke yikezwe ntibaca bashobora kuvuga yuko ngo uwo muntu ngo ari umuyefumeri kuko umuyefumeri ni umuntu nk'abandi ni nk'uko umuporona canke umusenidefudede canke uwundi w'umugambi wundi n'abarundi gusa uwo muntu wese yihetswe yuko ari muri izo nkozi z'ikibizi zagandaguye inzirakarengane uwo muntu wese arafatwa kugira ngo akagirwa ko amatohoza
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye kuri uno mwanya igipolisi c'u Burundi caraye gifashe utari bushotse mu gihugu c'u Rwanda bwafatiwe mu modokari yarimwo abasore babiri baturuka mu ntara ya Ngozi ivyinshi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
ubwo butare bwafashwe bugizwe n'amabuye ya coltan apima ibiro ijana na cumi n'icyenda hamwe na kasiterite ipima ibiro mirongo itanu na bitanu n'inusu aya makuru dukesha urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo komiseri Jacques Nijimbere avuga ko iyo modokari yarimo abagabo babiri abo bose bagaturuka mu ntara ya Ngozi abo bagabo babiri harimo n'uwariko aranyonga iyo modokari baciye bafatwa n'igipolisi baca bashikirizwa parake ya Kirundo kugira ibandanye amatohoza mu gipolisi gicungera imbibe ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura uburundi n'u rwanda babwiye ijwi ry'amerika ko ubundi butare bwaheruka gufatirwa kuri uyo mupaka hari itariki icenda z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka ico gihe hafashwe abagabo batatu muri abo batatu babiri bari bambariye impuzu ku butare barondera kubwambutsa umupaka mu gipolisi gicungera imbibe ku mupaka bakavuga ko ubwo butare bwari ubwa kasiterite bupima ibiro mirongo itanu na bibiri igipolisi kimaze kubafata baciye bajanwa muri parake aho bumviririjwe umushikirizamanza yaciye abashengeza muri sentare nkuru y'igihugu ya kirundo urubanza ruca ruburanishwa ikibiriraho umwe muri abo yarejejwe na sentare ku caha bakurikiranwa ko co gushora ubutare mu mahanga batabifitiye ruhusha babiri nabo baragirwa n'ico caha abo bagiriye icaha bakiriwe umunyororo w'imyaka cumi no gutangira hamwe ihadabu y'imiliyoni icumi z'amafaranga y'amarundi ku nshuro ya kabiri ubutare bwafashwe mu mwanya umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari mu rugendo rw'akazi mu kirundo pascal barandagiye aramutswa ubwo bushikiranganji yiyemeje guhagurukira urudandazwa rudaciye mu mategeko hari abantu kubera bari ku mupaka biyumvire ngo bazorya bagize forode bagaca bareka gukora ubu nta forode izoshoboka tugomba twese hamwe tuvira asirimu mbere mu minsi ya vuba tugiye kurungika n'abavuye bujumbura mu bushikiranganje baza bafashanye na administration tugire journée témoin ngaha tuzofata nk'iminsi ngingahe dorit contre la fraude dufata abafrodere umushikiranganji barandagiye yashize kandi ico gikorwa mu minwe y'abarundi bose genda mumenye ko ibintu by'igihugu ni iby'iwawe ni iby'umwenegihugu n'ibyanaka si vya musitani vya uwo muntu abikoze mufate ntuzovuge ngo nabuze uwo mbarira sivyo uraca unterefona niba umva buramatari wamubwiye akavuga ati ntacyo ndagufasha ivyo bintu bireke musitanteri nawe yavuga ati jewe ivyo mbere ntumbaze buramatari arabizi uraca unterefona umva buramatari wamubwiye akavuga ati ntacyo ndagufasha ivyo bintu bireke musitanteri nawe yavuga ati jewe ivyo mbere ntumbaze buramatari arabizi uraca unterefona kuri babiri bafatanywe ubutare kuri uwa kane hiyongereye ko umukenyezi agira gatatu yafatiwe ingozi umushikirizambanza mukuru wa parake ya kirundo avuga ko yamaze kubumviriza bose uko ari batatu gerard niyo kindi arongoye parake ya kirundo amenyesha ko dosiye yamaze kuyirungika muri sentare parake ikaba irindiriye ko sentare ihamagaza urubanza ruyihuza n'abo yashengeje mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze jean bosco ndarurinze uno mwanya nawo ni umwanya wahariwe agakino muri kirukuri
kirukuri muri kirukuri muri kirukuri muri kirukuri muri kirukuri
ati sawa wabyutse ryari gashe ko ntaherutse uryamye iruhande yanjye
yanabyutse kera
mbega none kuko umundaba n'ibiki kisikiya
nariko ndakuraba usinziriye nk'akabebe ko
Chérie, Hein tu ne peux pas imaginer à quel point t'es belle. Kuba ndagufise gashe uri uwanje iteka ridasanzwe vuba je ne peux même pas le réaliser
yasi boko mugabo rero mba bayiresha iwanje Mhm.
gatiro kari kantwaye vrema ntibyakunze nuko mvyuka gutegurira kanya eh
t'inquiète pas ma belle Mhm.
byose nabitunganyije biri tayari iko vraiment ahubwo vyuka wihereze hama wiruhukire mwamikazi wanje yego sha c'est pas vrai cher Mm.
wanze niyakaye mu gitanda qu'est-ce que tu crois sinumva nico novuga
kindi spécial chérie antuka yego from byuka rero twiheretse mugabo rero ga nshuti yanje hari ibintu byagoranye umure turi hano idanje ndakubwira reka shanda gusabye reka ahubwo mvyuke Mm.
azi ngene nari nshonje
uragenda bukeye bukesha yego from pfundura isoro wirabi ibintu by'akajabasha sheri yo yo yo yo yo yo byagenze ko sinari nakubwiye
uyu mure
nagize ndawushirako Ebana biranta kuwa amazi vrema ngize ndawuhindukiza nsanga wafashe hasi ya ya ya ya ya nca ndakura ko nsanga nturasha inje guteka si vyanje vrema reka kunyica ati aya nayo nzi mugenda kugura ama ntuzi surprise ngene bateka umurete urangije Bugesera sha.
sindakubesha reka reka navyigira he gashe mugabo kameme gashe naho vyananiye sa ko biri kose urazi ko nabikoranye umutima w'urukundo ego sheri wanje ndabiti vuba.
cane merci sana kandi Mm, ndashima imana vrema mm.
sinumva ingene nobaho ntagufise
nanje ndaha ahubwo nciye nibuka igihe wari ufunzwe she she fivyo tugarukanye bijya vyaraheze
tubyizera reka mana nari kuba uwande nari kubaho gute rero kubera ivyo umuvugana ibiki ariko rero ko bitanguye eh kuvyiyo dosiye reka ndakubwira ikintu iki iki burya wari uzi ko cyagiye nari mfunzwe sa twari dufunganye na condo yego from reka kumbwira ujya muhimbira kanzu urindireshe U- rindira ndakubwire uribuka ko naguma ndakubwira ko ata condo yotugurira igafi nk'iryo reka shashiri reka erega we nimba ufise umutima mwiza ntiwibaze ko n'abandi bose ariko bameze Ha?
she umve ndakubwire je condo twaravuganye natashatse kubimbwira eh jewe ndikonve ko atari we ahubwo je numva twogenda ku gipolisi tukaboraba ukuntu twomupfunguza vraiment sa ego vraiment uti iki ujya n'umu innocent en fait il a été piégé nukuri ataguye mu mutego
she sa banza urindire gato mm nta muntu wumvise yugura umuryango hemwe oya nukuri Yo, cyangwa ni- mwumve muri ico gitanda
yo mana yanje sandra
zamu zanje zari zaragese mwinshi kwanje uko zisa fundi ahubwo urarinda kandi umengo nizo wari wambaye wa munsi wasohokanana nadiya
urambutse ukabura none mbere kutishimikira rwose none Eh.
ya- yakunze impuzu canke yakunze umuntu oya reka kuzukabya sha ugira ibara ashaka ko yari asanzwe akuzi kuri umunyarirwa w'impunzi n'ahandi ho Sha. yo kurungitse Ntumfate bwishwaje nabi ego mpereze ayo mazi ni- nirongorora impuzu
funde umugabo nawe isuka make make muhungu we eh, ntuyamare ye Eh, eh, nyamba wibagiye imisozi dusenyagura tuja kuyavoma hari amazi yose usutse ngena ngana
sha natwebwe ikambi y'impunzi turayibayemo nabi kwera niyo cyane tugire kubura irasiyo tubure n'ukuri n'amazi yo gushira ku muntu reka shakureka ndakubwire gafunde shasha utarabona ubuzima bwo mu buhungiro sha nta kabubona imana iwumurire reka reka reka reka sha reka n'amagorwa sha ntewe kumenga isabuni igomba kuguhera isabuni irahari ntugire ikibazo basha aba yawe na niwe kumesa yego urafise iyindi sabuni Mm. none ko utangara sha uraba utagiye kwiba ibintu by'abandi wa muhungu niba kubera iki ni none na ba bagenzi be bazimpaye yego jya mpaye Mm, basha.
nora yego nora Mhm, basha Eh?
ejo naciye hajya kuri resitora umoja baca barazima yego
ndatangaye kweri mwishwa naje narumiwe narumiwe
hewe sha bwa bundi abanyabugo turimo turabishyiramo ko batari kweri reka reka ngeze ubwoba ni bubi muhungu sha tukaca ngaho sha tubinuba tubagiriza ngo nibo banyuruje ujya mwana tubabeshera
kandi byose kubera bitwi bitwi we nubona ko yari yamaze kudutsimiza byahetse kare kare ahubwo umengo n'imiti yari yayiduhuje
imiti gusa erega nyamuhimbira igenesha yadufatiyeho umuhimbira araho egereye sha turi mu ruhagarara kujya mwana yari yazimiye kujya mwana shego
aca dufatiraho sha kugira agaduhubye nano dupfa kugira uko ubwoba bugize dupfa gukurikiranya intama urumva kanutse nta no gushyiramo n'ubwenge ngo tubanze twiyumvire reka twari twajanye sha mugani wawe Eh.
ugabane wowe mwishwanje
mwana yanje we sandra Ah.
aha nyine ni wewe nije we basha nabashwayemwo yego kweri none wewe uri ino yego ndino nyene shamari yego
aha jewe nakubaza idahari mugereko none baguhaye agakombe reka sha reka aha naziye ko wangu yego uzosubirayo akazi nako kazi karaheze shamari erega bari bampaye kontra y'umwaka umwe reka kumbwira he basha aha nyene kontra yaheze bandungitse yego shapore kweri aya ntasha none washitse ryari gahima ahubona amaze iminsi ibiri ntashehewe iminsi ibiri yego ariko uri umwana mu bisanzwe oya ukaba utari bwaze kuturaba oya sha erega sinari bwaronka akanyu urazi ko ntureka kuza urumva sha nasanze gikanari mu mawasi wasi yo kurondera viza urumva nategerezwa kuja ndamuherekeza nyene papa junior agomba voyage eh ntabyo wari uzi reka nukuri ntabyo twamenye vrema ivyo urumva hari universite yo hanze iheruka kumuha buruse ubu rero ari mu myiteguro myinshi agira aje kwiga oh wow ntiwumva rero agakuru keza Eh, oya ahubwo cyane.
felicitasiyo sha ndibuka ingene kuva kera yagumye yifuza kugira specialisation kandi ngo yashaka muri pediatri yamye akunda aho nyine emwe nagenda vyige rero ntibazohava tuvurira abantu
reka sha maritse none kumenga ni uryohereye ubona agiye akansiga jenyine jewe nzubigenza gute reka shagende yigire ariko gashamariza wumva nzotunga umuryango gute jenyine n'akazi nahora mfise kaheze ariko ahantu ubona ko bigiye kungoba yego ndumva ni ibintu bigoye ariko nawe urumva ko iyo opportunité tuyigisha kame naramusenga sinze ngo abihebe yarandahiyesha oya imana irabibona sanzira n'ukuri ntiyoheba ah?
numva ubwoba none gikanu kameme si umwana muto je ndazi ko yafashe ingingo yavyiyumviriye Hmm, nawe ukuntu abishuhiye ntashobora kubiheba naho wogira gute oya jewe oya karume nta na kimwe nu- nukuri tekana none ntibazomuha amahera makeya rwose bazobaha udufaranga dukesha nta kirimo nta naraso yova muvure
ntaco muzoba murahendahenda mu kurindira ko agaruka ah? reka sha agende yigire ntako Eh.
none gasha mbe nanjye nagiye ngaho ndagutera inkuru nta n'ukukubaza icyo ufata oya twari Eh?
dukumburanye reka ndawe ko hari ikintu dusigaranye muri firigo hewe ahubwo cuza nyabura ndakubaze ko wamaze gushika urugo Ah, ah, shamariza mu rugo
mbega yemwe ngo sohora ngo hari icyo ndonkamwo muri iri bozwe ngo ni ibiharage ya Ah, burya isi ibe ntiriteguza basi iyo nkabimenya kare nari kuziganya yamara ukurima ntikubuze ukurima rimwe mbega mama ko widoga nk'umukecuru wo muri rimwe n'ibiki Eh?
Ha. Eka data wanje sinidoga ndiko niyagira na tuno duharage twanje naho twabunze
ibiharage bisigaye bivuga reka nanjye zinabivugishe numve ko bivuga ureka uratwe nka gagaso
ashobora ingo kwengeza ingo bazi vyirabira ugira ngo ndiko ndabesha ingo wirabira ugira ngo uyu munsi uraza kumbaza bimugumumbaza ngo mama ntanjya mama zana ibyo kurya hoa reka ndakurahiye reka nitorere n'ingoga hanyuma nawe ugume ubiyagishaho kubishyira ku ziko n'ingoga tukaryama kare bitore wewe ni wowe ugifise amaso wakibona naho jewe mbona narahumye nohava ntora ibyaboze gusa
ntaraja na kare wahora ubitora ariko hingengere n'ingoga nje kuzana amazi yo kubitekesha mbona bwije no kwiba
none ga mwana ahantu ubona ko iri segenya ryatuzaniye ikigoyi kitazohera vuba ariko mana yanjye nawe mama wihebura n'ingoga kabisa Ah, wamaze kubona ko wapfuye ubu nyene humura ntaco uzoba kandi wibuke ko atawutanga imana kwihebura huwa Yego.
aho nteburaga mwananje gasore we ntubona ko naho kurima hatazosubira kuboneka kubera bya bihongo byose by'amabuye byasegenyukiye mu mirima yose yego narabibonye kandi ntaco tugihindura ku vyabaye ariko tekana ntaco uzoba Yego.
nimenya niyo ntinegura kimwe wombenya gusa ni uko gusubira kubona umwotsi muri runo rugo ari iri joro gusa Mm.
kuko nta kindi kintu citwa ico kurya na kimwe gisigaye muri iyi nzu wavyumvise
jewe mama sinihebura kandi nawe ndakuremesheje niwishime wishimirize ko wambyaye jewe gasore umusore w'injyamunyu ego ego mama none ga wibaza ngo ubwo busore bwawe sindaburega ko ndabubona Uwa, ubwo bwobwo nubwira ijoro nyene erega mama nawe nkengera ngo ndi umwana Mhm.
ariko ndafise ubwenge kandi bwo gufasha umuryango ego Eh.
mama w'umukondo uragerageza mugabo ugumane kumuzirikanya iko Mm.
utu duharaga rutwanyuma muri iyi nzu inyuma yatwo ari ukwitegurira guhera gusa kura mu mutwe guhera nta birimwo ko wandose nzokira imitwe yose ibaho icy'inzara ntaco kizotugira nkiri muzima Eh.
yego Eh, warimye hehe uzosoroma imirima itahuye n'isegenye
waroze ko hajya ubona mbyuka ngenda ko mba ngiye kuyayahata ha
ariko gasore wa undi atamenyera gutwenga ariya yawe mbwira aho warimye data wanje nzoje gusoroma ingorane ihari rero gasore ni uko nzoguta muri iyi nzu utagira ukuraba nanjye ntazoronka nkinyegeranya nagiriye mu itira umva kandi mama humura we nubizi ko twagiye hamwe n'urunganwe tunganywa tugira ishyirahamwe ry'uburovyi Mm, mm. ubwo bwo ni bumwe muja kurira mu kabare Mm, eh, ivyo sinovyizera kubona ata kintu na kimwe gisigaye mu murima kandi nari nararimye ha nakambaro kibara sinkubesha ese ukurimarima wari wararimye yemwe we sinakubwiye ko amahera ari hazova muri iryo shyirahamwe ry'uburovyi mama Eh?
erega amahera mwananje Eh.
naho twahora dufise aho dusoroma twayakenera ivyo vyose kuko urabona nta kunyu nta sabuni nta mavuta yo gukaranga utwo duharage urabona ko ivyo vyose twabironka dushoye ivyo twarimye reka no kwiyambika tukiyambika none ubona tugiye kugira iki humura ntaco sindi muto kandi sindi kijuju umutwe wanje wiyumvira kure kandi imigambi irashe Eh, rero nije mbikwemereye ko atawuzokwicwa n'ikigoyi tugifise amaboko yo gukora ko mama wanje ko binyemeje ndavyemeye genda uzana ayo mazi dushire kutu nayo ahandi ga mwana umuhero w'isi wo wadushwayemwo kanyaragase
ubu naho ni kakanya tubasomera zimwe zimwe mu ntererano mwashikirije ku gice geruka ariko nk'uko vyama reka tubanze tubibutse akabazo twari twabajije ubuheruka turumvise ingene umupfasoni kazuba ahagurutse akanka yuko yindi mpunzi mugenzi we arenganywa iyo nyifato muyivuze ku iki mbega iwanyu abantu bameze nka kazuba boba bahari tanga akarorero duhere ku nyishu yatanzwe na ndagijimana thierry umunyeshuri wo kuri lise gihamagara yishuye ati umupfasoni kazuba ndamushigikiye cyane atego cyane no ngaho iwacu mu kibano abameze nka kazuba barahari atanga akarorero ati hariho umugabo w'umutwari kararenganywa hanyuma hagira umupfasoni umwe arahaguruka ariyamiriza ako karenganyo gafatiye ku moko aributsa abantu yuko yaba umuhutu umututsi cyangwa umutwa twese turi bamwe twaremwe n'imana imwe Oscar cyo yishakiye w'ikarusi gitaramuka yiga kuri koleje kominare murenga yagize ati ku kibazo mwabajije kazuba yerekanye inyifato nziza cyane kuko yerekanye ko atamacakubiri akiri hagati y'amoko yose ngo nk'iyi mfashanyo ziko ziratangwa nta kuraba naka ngo ameze uku canke kuriya bose baba bangana ati nayo iwacu byarabayeho aho habonetse umuntu yavyifashemwo nk'akazuba ati hari kwa muganga bicaye ku ntebe batonze hama umuganga araza araraba asanga hari umukobwa ari aho mu batonze bazinanye aca aramuhamagara amubwira ngo amuhikaye yiyandike uwo mukobwa yamwishuye ati banza wandike abashitse kare kuko woba ubarenganije ati muganga yatewe n'isoni n'akantu araheza aca ahera ku murongo kirisi y'abanyankunda w'imuyinga nawe ati inyifato y'akazuba n'ukuri ni nziza cyane kuko ari umupfasoni w'ibanga kirazira ko hari umuntu yorenganywa wumva cyangwa ubona ngo winumire ati na jewe ubwanjye byaranshyikiye umunsi umwe ndi ku rugendo ku ikinga ngira isanganya tugongana n'uwundi muntu nawe ari ku rindi kinga baca bashaka kumbeshera ngo ni jendi mikosa kandi atari byo bashaka gushyigikira uwo wundi kuko yari uwo gatumbi wabo haciye havamwo umuntu umwe muri bo aranka ko bandenganya ati uwo muntu rero yanshigikiye ndamufata nk'akazuba turabashimira mwebwe mwese mwashoboye kugira icyo mushikirije ku kibazo twari twabajije dusaba n'imbabazi mwese abakunzi bamurikira ukuri mwashoboye kutwandikira kumbure ntidushobore gusoma ubutumwa bwanyu si uko twabirengagije ariko ni uko akanya ariko katubanye gato aho twavuga nka nimbona Chris wo mu ruyigi ku mutumba vumwe aragira ati ndakunda cyane igikino murikira ukuri kuko kiradukundanisha nabo tudasangiye ubwoko ati nuhanura mbere abantu baciyumvira ku by'amoko ko bokumviriza igikino murikira ukuri basanze n'inemanira kiza imwaro muri komine nyabihanga Jackie Twizera umwigisha kuri Ecofo Nyamurenza Kwizera Nono Noel Ibururi kuri Université de Grand Lac Kiremba Juma Wemuyinga Felix Gitega Abel Nkurunziza w'Ingozi Kiremba Fabiora niyo yitungiye w'Imuramvya Imbuye Donasia w'Ikarusi Darlene Ibururi mu Rutovu n'abandi benshi tutodondagura ngo duheze reka ubu naho rero mutega amatwi akabazo ku gice muhejeje gukurikira kuva aho wa mwana yari yazimiye agarukiye funderi na mugenzi we akenge kagarutse basanga kumbure bimwe byo kwikeka abanyabugo ntibyari bifise ifatiro weho ubwawe biguhaye ikihe cigwa n'ubunyene mutwandikire murungike interuro zanyu kuri mirongo irindwi na gatanu amajana munani na mirongo munani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu canke naho murungike ubutumwa bwanyu kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu reka rero turangize tubibutsa ko cyari igice cy'amajana mirongo inani n'umunani muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze nawe ubutaha
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
hejuru ya amerika mu kanya turaza guhana agahindukira ariko imbere ko dusezerana ndababwire muri make ko abanyeshuri mu myaka ya mbere muri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ivyigwa kuva kuri uno wa gatanu ica biteye tubatumire kugikurikirana mu gihe c'isaha imwe n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi mu makuru ijuru ya Amerika ririko rirabategurira yakoze Innocent Kimenyi yatorokanije kino kiganiro yakoze na ingenieur bari kumwe Diane Nahazwe twari kumwe kuri micro muri ano makuru ndabashimire ko mwashoboye kutwumviriza naho ubutaha